Jude austin don come out to talk. The reason why make am change im son name to kelvin edochie my people. o hey it is not a small something o my country people na welcome to our channel thank you for joining me god bless you um i greet you according to where you for dey dey watch me if you are watching me for the first time say thank you all my returning subscriber god bless you so my people o oh, eh one thing before i go tell na the reason why um according to judy austin why he change the son name to kelvin He been call e bin dey call am kelvin yul edochie small time come comot the yul come put edochie that is eh make una that is before i go even tell una the reason first and foremost there is no reason why any human being when e be say e get thinking faculty go throw throway im surname carry im pikin surname away for inside gutter carry another man's name give im pikin that is the height at the height of inferiority complex my people that is the height of inferiority complex and that is the height of wickedness in the high places another set of wickedness in the higher places this is the height of wickedness that way they say human be wicked that is a wickedness na understatement judy austin na very wicked woman be then another one na judy ekwensu one i dey see so she get a devilish mind and she no get shame when somebody no get shame e go do some kind things When e be say e go do shame go leave the person now nah, shame go leave the judy dey catch people like me wey be say e get shame see the way i dey shame on behalf of judy austin i'm just ashamed on behalf of judy austin so my people o oh, no be new thing say Mr. Obasi drag Judy Austin go court concerning the way be say Judy Austin vow say he no go take him eye see him children according to Mr. Obasi when he come out Mr. Obasi say this na the tenth year when he never set his eyes on the pikin dem so my people o oh, Judy Austin in order to do make the thing pain pain uh, uh, in order to do make e pain mr obasi na e do all this one but the koko reason why be say according to report wey dey say the reason why be say judy austin decide to change the children name na because of the celebrity status of the edochies my people is that not a foolishness is that not foolishness He said the celebrity status of the Edo chiefs. Judy Austin then? Is Judy Austin not a celebrity? Can't hasn't he changed her, the the the children name now to her own name self? Maybe come put Kelvin Judy Austin. At least she dey popular. The children go leverage on her own popularity. You understand? him own papa name if to say sef na him papa name na even give the children sef if for get small respect dem go say okay the reason why he give the children him papa name maybe because of mr obasi no dey in the life of the children this one just carry name go give pikin dem wey be say e no even concern dem dem no even dey blood related is that one not foolishness my people which foolishness that pass wetin judy austin do which foolishness na pass am so judy austin just look look look look na the edochies that is the height of inferiority complex very very inferior then it is talk she's talking about leveraging on the popularity of the edochies say na im make at least im want according to judy ekwensu they say a friend of hers call her tell am say judy abeg this thing wey be say we dey hear wey dey fly all over social media na true say you change mr obasi children name to yola edoche or di edoches <coughs> judy austin come laugh imagine efere tell am say this one my dear it is not a laughing matter o oh this one no be laughing matter this is a very very serious issue and remember that whatever you are doing e get repercussion abeg na wetin the friend dey ask judy e dey ask am say this thing wey be say we dey hear for social media when social media dey catch fire say you change uh, eh, uh, eh, mr obasi children name to yul edochie to the edochies is it true judy was laughing so judy osin tell the friend say the reason why be say we do am now im e dey happen now we want the bloggers to carry am we want the boy to be popular we want a lot of people to follow him, to see im update That is the reason that all their certificate is intact their birth certificate is intact e just the social media startup social media status na wetin judy austin go dey tell im friend on nine tell am say no matter the matter even if your children dey want to grow or build up their celebrity status because as una see judy austin so e dey envy eh, yole edoche daughter which is daniel edoche queen daughter e dey envy am well well so and her own daughter na mgbeke so she wants her daughter to be like uh, daniel and he wants her son to be like yul edochie he wants the son to be popular but for me o oh, that is not enough reason why somebody go go change them completely judy austin gets ulterior motive she gets, she get wicked and reprobate mind she has a very wicked mind because This thing is beyond what una dey see so tomorrow now this judy austin eh, eh, eh, son and the daughter they go come begin the drag position with queen may children This is beyond celebrity because even if you um, queen judy austin want in son to be popular it's a matter of yole doche he go give di yole doche the dis thing make your lady say dey help and dey dey advertise for the boy you understand make e help and dey advertise for the boy even she she go dey advertise before you know the boy go come popular rather than to change person surname judy austin is lying she know they talk through. she just dey use say now for celebrity purpose na make am that is a big lie it's not true judy austin one of the see so devil na very wicked woman being na very wicked woman be na now na im be na now na im be the agenda the the main agenda why you uh, why judy austin want want to marry you oledoche by fire by force na now we understand we want to as the god wey be say save queen may eh in fact our queen may god is alive do you know that if queen may had had, had accepted uh, to to be in this polygamous uh, relationship eh this polygamous marriage of 18 do you know that she would have empowered judy very very well judy would have used the opportunity to to cause re havoc into the the whole uh, stuff and uh, before you know when I know say queen may lo love her peace of mind she know dey talk she like quietness she like she's a calm person she has a very calm spirit unlike judy austin where dey always dey dey restless my people na know say um, inferiority complex person no go school na na very big problem so judy austin would have dealt with queen may to the extent of queen may no go even fit shake body therefore kpafi ya put for one corner therefore kpafi ngara keep for one corner judy uh, judy ekwensu na for the na for the rain in fact you na see this baby girl lifestyle wey be say we may dey live now that is what um, judy wanted for herself she thought by now that uh, um, queen may for don accept am to be in polygamy then no do no do if for example say as dem dey dat enugu dey pay that house rent maybe house rent go expire now small small na snake dey take dey creep dey enter person house o. Oh. So i'm telling you guys small small from i get belle for yola doche na mistake they call family meeting they back with me they, they tell uh, eh, yul edochie say abeg make it e end there they go only accept pikin they no accept judy before you know yeah, he enter um, uh, he need to correct him mistake make he kuma marry judy austin uh, eh, make e he queen may be first wife make he from that one if to say queen may gree Eh, as eh, eh, judeo you know say yule just say make e accept am say judeo austin go dey enugu im go dey kwime go dey for lagos you know di next stage wey for enter dis whole thing if to say kwime gree judy assurance for for expire When do judy assurance expire yule just go come take style tell am say make e come visit dem now judy go say he wan come spend weekend for the mansion from weekend e no go back again They go first give am one room make e occupy before you know e no go back again before you know e go go pack her things come to the house before you know these obasi children they go occupy everywhere type person dey see something o oh. hi na who you do your edoche this thing person dey see something o oh. your edoche just feel that we women na mugu eh, queen may na mumu wey be say because of say he want to marry your ledoche by fire by force then she go just come ha no no no no so na the thing wey be say they wan do queen may be that o oh. at the end of the day judy austin go pack her load come balance for the house gidigba like castle rock she goes nowhere she don gui immediately she gwee into the house before you know she go come begin dey unleash her mix one by one the first thing wey e go do e go start to dey do all this mind gaming this thing dey throw word e go go for social media e go throw word give queen may e go come dey frustrate queen may knowing fully well make una know say queen may no dey do juju o queen may dey do her thing natural she no dey do juju judy ekwesu go don go different different babalawo He don cook He don give yul edoche yul edoche don chop so anything wey be say she dey talk Nine im your she dey do your ledoche don come know herself before you know e go come carry mr obasi children enter the house before you know e go change mr obasi children name after e change mr obasi children name queen may own go dey kpai one after the other before you know queen may go come run mad before you know queen may go come kpai before you know e go come take over everywhere and eh mr obasi children go come occupy everywhere before you know e go come begin dey frustrate your edoche go come dey begin dey frustrate your edoche dey give your edoche small small water piapia small small water piapia by that time your edoche go don change im name to to by that time your edoche go don change uh, go don change their document carry her name put inside before you know uh, eh, yul edoche go kpai because if una think say judy austin love you holiday ṣe na layo he no love and she ngba this judy judy ekwensu no get anybody wey he love he just trying to do this one wey be say he dey do for you holiday she make dem say something dey happen nothing dey happen no he no love you oledoche the only person wey be say he love you oledoche na queen bey but since when e be say you oledoche carry him life go put for this whole thing queen may decide to dey her day queen may no send them so which rightful human being eh human being go say because of say eh na because of the celebrity status of the edoches why you no kuma eh, eh, give the pikin davido make we know say you dey find celebrity you because uh, davido na one kind big celebrity even wizkid you for kuma name your pikin that day for know say yes this is what you stand for so my people oh eh it is not a small something no you all edoche you all edoche one of the see so e be like man, you know, you know dey talk Now where judy austin push and go Now there they stay so the um, you all the judy austin friend called the advice judy e tell am say you are going this whole thing you are you are taking this thing too far o oh. It's getting to the extreme. It's very, very wrong of you. Please, even if you are looking for celebrity status, you know that there's a controversy. You know that there's a controversy. You know the circumstances that surround you marrying your Leduce. You have just lie low now. Why? Don't do this. It's not good. And I, um, Judeus, they call they laugh. They tell friends, say, it's not that deep. It's not that deep. It's the people that are taking it, this whole thing too far The life is not that deep it's simple it's simple now you don't stay with uh, mr obasi it's simple now you don't marry the their papa you call they carry another person name They give your pikin my people when I know say mr obasi don't report this matter to their eze when you come tell hmm, my people that one for another video Not be for this video this video don't too long All right, my people What do I think about this whole thing What do I think how una see this matter wetin una go call dis judy ekwensu make una leave una comment for comment section make we continue our discussion there All right. make una like and share this video Now have a nice day bye